iyo mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu itariki cumi n'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio gatanu muri kumwe na oriane itanga ishaka afatanyije nanjye ernest tugeziwe ndabaramukije kandi bahaye ikaze mu biganiro byacu twese hamwe tugakorera hamwe bityo tukihuta kandi tukagera kure nitujya mu gikorwa cyo ku itariki enye z'ukwa munani nibyo tuzaba dutekereza
uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame mu bikorwa byo kwiyamamaza aho yari mu karere ka bugesera ibindi kuri aya makuru ni mu kanya
kuri uno munsi wa gatatu umukuru w'igihugu cya iran hassan ruhani yavuze ko igihugu ciwe kizohangana na leta zunze ubumwe za amerika mu kwiyamiriza ibihano bishasha ku gihugu ciwe
mu cyumweru gishize kaminuza ya columbia iherereye mu mujyi wa new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika yitabye urubanza yaregwagamo n'uwari umunyeshuri wayo paul nangosa ayishinja kuba itarabashije kumurengera ubwo yashinjwaga gufata ku ngufu kandi ari ibinyoma
ibiro by'igihugu cya malawi bijejwe kurwanya ruswa acb byahagaritse uwahoze ari umushikiranganji ajejwe uburimyi muri icyo gihugu aho yagirizwa ruswa
mu gihugu cya kenya kandi urukiko rwakatiye igifungo cya burundu abagabo batatu bazira kwambura ubusa umugore bakanamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina
ayo namwe mu makuru tugiye kubashikiriza avugwa hirya no hino ku isi mugume ku maradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri iran kuri uno munsi wa gatatu umukuru w'igihugu cya iran hassan ruhani yavuze ko igihugu ciwe kizohangana na leta zunze ubumwe za amerika mu kwiyamiriza ibihano bishasha ku gihugu ciwe ivyo ruhani yabishikirije mu itangazo yashikirije aho yari mu nama n'abategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu yerekanywe kuri televiziyo iryo tangazo yarishikirije nyuma yaho leta zunze ubumwe za amerika zitangaje ko zitanze ibindi bihano ku bantu n'amashyirahamwe umunani bashyigikiye umugambi wa leta ya irani wo guhingura amamisiri ruhonyanganda ruhani umunyepolitike afise ivyumviro bibayabaye ariko amaze igihe anegura imigambi itari mike ya amerika avuga ko avuga ko muri iki gihe imigenderanire hagati y'igihugu cya amerika na irani Uh, itari mu nzira nziza ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwatangaje ko bwahaye ibihano ishyirahamwe nka iran's elist revolutionary guard bavuga ko bari mu mashyirahamwe yagize ubushakashatsi bujanye na porogaramu yo guhingura amamisire ruhonyanganda muri ico gihugu ubwo bushikiranganji buvuga kandi ko ku kuntu irani ibandanya guhungabanya umutekano w'akarere k'ibihugu vy'abarabu bigaragara ko batitayeho umutekano canke iterambere ryaho
urakoze Oriane ni radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira mu cyumweru gishize kaminuza ya columbia iherereye mu mujyi wa new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika yitabye urubanza yarigwagamo n'uwari umunyeshuri wayo paul nangesa ayishinja kuba itarabashije kumurengera ubwo yashinjwaga gufata ku ngufu kandi ari ibinyoma uyu munyeshuri umunyeshuri w'umukobwa washinjaga nangasa kumufata ku ngufu nawe yareze iyi kaminuza kwita ku busugire bw'izina ryayo aho kurengera abakorewe ihohoterwa mu kigo mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'uburezi wa amerika bets davos yavuze ko hari byinshi bigomba kuvugururwa mu mategeko agenga uburezi avuga ko hagomba guhinduka amwe mu mategeko yari yarashyizweho na guverinoma ya obama mu rwego rwo kurengera abanyeshuri bose davos ibi yabitangaje nyuma y'imyigaragambyo yakozwe na bamwe mu banyeshuri bavuga ko bahohotewe imbere, eh, imbere y'inyubako ya minisiteri y'uburezi y'amerika ikoreramo maya weinstein w'imyaka makumyabiri n'itatu nawe uh, na avuga ko yafashwe ku ngufu ubwo yari mu mwaka wa mbere wa kaminuza muri george washington university iherereye hano i washington dc ikigo gishinzwe kwita ku gukurikirana ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyo kivuga ko hagati ya kabiri ku ijana Uh, hagati ya kabiri n'umunani ku ijana by'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina aba ari ibihimbano ugereranyije n'ibindi byaha bitangwa muri rusange ubudagi burasaba irekurwa ryihuta ry'umunyagihugu wabo yafatiwe mu gihugu cya turkiya martin snowden umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubudagi bujejwe imigenderanire n'amakungu yavuze ati leta ya turkiya ikwiye vuba na vuba gutegera agashavu leta y'ubudagi ifise ku ihagarikwa ry'umugabo rw'uwo mugabo kandi ko ubu batagera bata, ubu ba, ba, kandi ko bagategera ko ubu bitakiri byo kwihanganira canke ngo boroshe ico kibazo c'ifungwa rya Peter Snowden mu ntango z'uku kwezi igihugu cya Turkiya cyahagaritse uwo mugabo kiramufunga cyongera gifata abandi bakozi b'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu muri bo hakaba harimwo umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe Amnesty International muri Turkiya yagirijwe kuba yifatikanije mu bugizi bw'iterabwoba n'abandi bagabo
radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira reka twerekeze no mu gihugu cya kenya urukiko rwakatiye igifungo cya burundu abagabo batatu bazira kwambura ubusa umugore bakanamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibyo babikoze mu gihe bari bahuriye nawe mu nzira yambaye imyambaro migufi ibi byaha byakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu murwa mukuru nairobi aho aba bagabo bahuraga n'uyu mugore yambaye imyambaro migufi maze bayimukuramo ku ngufu ndetse baranamuhohotera anibwa bimwe mu byo yari afite birimo telefone igendanwa n'amafaranga umwe mu babonye ibi biba yafashe amashusho ayashyira ku mbuga nkoranyambaga maze bituma hatangira imyigaragambyo mu mujyi wa nairobi y'abatari bishimiye iri hohoterwa rikorerwa abagore iyi myigaragambyo yari yahawe intego ivuga iti my dress my choice ugerekereje mu kinyarwanda bivuga ngo nambara uko nshaka iyi myigaragambyo yatumye yatumye aba bagabo batatu edward gitau nicolas mwangi ndetse na meshak mwangi bafatwa barafungwa nyuma bakatirwa igihano cy'urupfu ariko kuko cyakuweho mu gihugu cya kenya gisimbuzwa gufungwa ubuzima bwabo bwose muri afurika kandi ibiro by'igihugu cya malawi bijejwe kurwanya ruswa acb byahagaritse uwahoze ari umushikiranganji ajejwe uburimyi muri icyo gihugu hamwe n'abandi babiri bari bafise uruhara mu rudandazwa rw'ibigori byinjira mu gihugu rutemewe n'amategeko igihugu cya malawi cyatanguye kugira kugura kugurira ibigori hanze y'igihugu mu mwaka uheze inyuma y'aho habereye uruvura rw'umurengera n'uruzuba rw'umurengera rwatumye inyimbu itaba nziza abategetsi b'ivyo biro vya acb batangaje batangaje kuri uno munsi wa gatatu yuko bahagaritse minisitiri george chopanda hamwe n'umugwizatunga grace mijiga mongo n'umugabo yikorera ivyiwe rashid tayubu abo bantu bose bagirizwa ku gukora urudandazwa ruteye kubiri n'amategeko rugizwe n'amatoni ibihumbi ijana vy'ibigori bivuye muri, muri Zambia bikaba vyacishijwe mu biro vya ADMRRC bijejwe kugurisha imbuto twerekeze no mu gihugu cya nigeri abantu makumyabiri na batatu nibo bamaze guhitanwa n'imvura idasanzwe yibasiye igihugu cya nigeri ubusanzwe kigizwe n'igice kinini cy'ubutayu nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye imiryango isaga ibihumbi bibiri na magana ane niyo imaze kuvanwa mu byabo n'imyuzure yatewe n'iyi mvura yayogoje igihugu kuva mu kwezi gushize kwa gatandatu umuryango w'abibumbye utangaza ko usibye ababitabye imana amatungo arenga ibihumbi bine nayo yishwe n'imyuzure mu gace ka tahowa gaherereye mu burengerazuba bw'iki gihugu kugeza ubu ntiharabarurwa umubare nyawo w'ibyangijwe n'iy'imvura yibasiye uduce tw'uburengerazuba amajyaruguru no mu murwa mukuru niyame
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya gmail ni radiyo yacu ati gmail com naho kuri facebook ni radiyo yacu mu ijambo rimwe uh, no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida wa fpr inkotanyi paul kagame byakomereje mu karere ka bugesera kuri uyu wa gatatu umukandida wa fpr inkotanyi yashimye uruhare rw'amashyaka yiyunze yiyunze mu ishyaka rye mu kubaka igihugu ku nshuro ya mbere abayoboke b'indi mitwe ya politike biyunze na fpr nabo bongeye gushimangira ko amatora yarangiye hasigaye gusa gushyiraho igikumwe asumita kaboyi ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika wadukurikiraniye inkuru mu gihe cyo mu ma saa sita nibwo umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame yarageze mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera uyu mukandida yakiriwe n'abaturage benshi baturutse mu mirenge inyuranye igize aka karere ku nshuro ya mbere abagize indi mitwe ya politiki y'ubinze na fpr bahawe urubuga basobanura impamvu bashyigikiye paul kagame wa fpr nk'umukandida uyu ni mukabarisa donatira umuyobozi w'ishyaka riharanira kwishyura ukizana umuyobozi w'ishyaka riharanira kwishyura ukizana kwa muntu pr akaba na perezidante w'inteko ishinga amategeko uyu muyobozi wa pr yongeye nawe kunga mu buryo umukandida wa fpr asobanura ko amatora yarangiye mu byabereye amahanga inshabiramahanga harimo n'ubu bufatanye bw'imitwe ya politike imushyigikiye nk'umukandida twarangije kumutora igisigaye ni ukuzashyira igikumwe ku itariki enye agira ngo rero rwose nsabe abayoboke b'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu nsabe abanyarwanda bose n'indi mitwe ya politiki n'abatari mu mitwe ya politiki ku itariki ya kane muzagende mwese mutore paul kagame paul kagame woye
umukandida wa fpr paul kagame yavuze ko n'indi mitwe ya politiki yiyunze na fpr izagira umwanya wo kubitangariza abanyarwanda avuga ko ashimira amashyaka umunani yifatanije na fpr umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame yavuze ko ikigamijwe ari uko abanyarwanda bose batera imbere ntawe basize inyuma ku buryo n'ufite intege nke azamura kuko fpr yabikoreye abayirimo n'abatayirimo paul kagame yongeye kubwirira abanyabugesera ko amatora yarangiye ariko basigaje kubinoza twese hamwe tugakorera hamwe bityo tukihuta kandi tukagera kure nitujya mu gikorwa cyo ku itariki enye z'ukwa munani nibyo tuzaba dutekereza ni ukuvuga ngo twakwihuta kungana gute twagera kure kungana gute turi hamwe uburyo bumwe ari nabwo mwahisemo ni ugukomeza inzira fpr inkotanyi yashyizeho no gutora umukandida wa fpr inkotanyi ubundi igikorwa cyararangiye ni ugukinoza gusubira mu nzu mu kwamamaza umukandida wa fpr inkotanyi n'abakuze ntibari basigaye inyuma abaganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko hari byinshi bakesha paul kagame yampaye n'ihene ampa n'inka yampaye upc ubu amafaranga ya upc ndayafata nkayarya neza nkaguramo ihene umukecuru akaguramo inkuti inzu yanjye maze kuyubaka neza ihene naguzemo ziraho ziri kubyara nta wundi natora nikuryama kuri motora yewe n'umukecuru ntarigeze kuyiryamaho agakecuru kakamfumbata neza nanjye kagafumbata neza ngo nareka gutora kagame isi yahinduka n'umuryango wanjye rwose ninjye uzabaje imbere ntimutore kagame kera abagore barakubitwaga abagore ntibagiraga agaciro none ubu umugore asigaye yihangira umurimo akigurira igitenge akigurira wanjye yarankubitaga pe yarankubitaga naba nanatembereye naza ati subira mu bagabo bawe akankubita ariko baba bazi ko nahita ajya kumureka kubera ko mba afite agatelefoni we niyo atangiye kuntonganya nangwa ntirekanze ntirekanze nakoraho nimamagare polisi agahita yiruka mu gihe umukandida wa fpr inkotanyi yiyamamarizaga mu karere ka bugesera akaba yananyuze na nyabugogo mu karere ka nyarugenge na gahanga muri kicukiro umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza we yari mu murenge wa base mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru naho mpayimana philippe umukandida wigenga we yakoreye mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali murakoze cyane asumta kaboyi ngaho i kigali tuve mu rwanda tuje muri tanzania mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzania hashizwe ahabona urutonde rw'impunzi zifuza gutahuka kandi zimaze kwiyandikisha urutonde rwamanitswe kuri uyu wa gatatu inyuma y'umutaga hariko imiryango ishika ku bihumbi bitatu na mirongo ine n'umunani ikaba igizwe n'abantu bagira hafi ibihumbi cumi na bitanu iyo miryango ivuga ko yomowe n'inzara iri muri iyo kambi y'impunzi ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
urutonde rw'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nduta muri tanzania zifuza gutahuka mu gihugu c'amavukiro rumanitse mu kigo c'utwara iyo kambi urwo rutonde ruriko imiryango ibihumbi bitatu na mirongo ine n'umunani harimo imiryango irimwo umuntu umwe canke abarenga batandatu gutyo bigatuma abantu bose hamwe bari kuri urwo rutonde barenga ibihumbi cumi na bitanu uwo mutama ari mu biyandikishije ngo bazotahe ebaga namaze kwibona akazina kanje ngaka harya harya ku rupapuro niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'i Burundi eh mugabo mu guhunga ntawuragana n'uwundi no guhunga ntawuragana n'uwundi niba babyimvira nabo nyine bazodusanga mu Burundi ubu nawe mugenzi we afise umuryango w'abantu umunani avuga ko inzara ariyo yatumye aja kwiyandikisha ngo asubire muri komine Mabanda intara y'Amakamba mu bumanuko bw'u Burundi aho yahunze ava inzara ihari bica ikindi abarundi barapatane bavyegenya bakabatemagura abantu bakabakora imirambo bahatera amajosi abandi babaturiye abandi batera umwonga n'abatari jewe ndateka basana iminsi nzeyumva ko inkambi zigaragara oya ndavuye mu mabanda muri makamba ngomba ngende basa yani ntiwobona ngaha abantu baragwaye ibiguma mu nda nimubona bararibizi abantu bari mu gupfa bapfishije amazina ya nyuma abandi bazobapfisha ku wa gatanu naho biruko hari n'abandi bamenyesha ko batarumva ko batekaniwe mu mitima yabo kugira ngo basubire mu gihugu c'amavukiro jewe sinshobora gutaha kuko jewe co nahunze ntikirahera nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ivyo rero ntibirahera je sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana kunga umwaka ntahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga abo barenga ibihumbi cumi na bitanu bafashe ingingo yo gusaba gutaha bagwiriyemwo impunzi zibaho bita mu mazone kuva mu y'icenda gushika muri zone ya mirongo ibiri na rimwe ayo mazone niyo yashikiyemwo abarundi bahunze kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo nk'uko bivugwa na bamwe mu barongoye abandi bagwiriyemwo abagumye bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka kuva bagisha ni naho izindi mpunzi zifatira mu kwikeka ko bobo bahunze bari ku wundi mugambi niho rero haca haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigurira izindi mpunzi zisanzwe ziri no ko mu burundi basizara amahoro inyigisho zo gutangura guhunguka batangura kuzitanga niho rero ho hagabunewe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho abanyagihugu bake biyumvamo yuko botaha bivanye nuko bababwiye ko ari amahoro kandi ko bakabona ko n'ubuzima bugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa mbo icyo kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutaha ari abaje guhera mu kwa mbere nk'abantu bahunze guhera ubwi mu rutangwe bibiri na cumi na gatanu umubyeyi gutaha ntabyumva mu gushyika ku bashyitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatanu gatandatu gushika ubu nta kirangaminsi kiramenyekana caho izo mpunzi zizotahira ingene zizotaha aho zizoshikira canke imfashanyo zizohabwa mu ntango ziyindwi iyo kambi ya nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu yaragendewe n'abaserukira ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi abaserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika hamwe n'abaserukira umuryango wa afurika y'ubuseruko izo ntumwa zemereye impunzi zose zishaka gutahuka ko zizofashwa mu minsi ya mbere bamaze gushika mu burundi abatarashaka gutaha nabo bemerewe gukingirwa bikwiye banabwirwa ko atawuzo kwigera abirukana ku nguvu kuko ari uburenganzira bwabo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika arakoze Pierre Claver niyo nkuru tukiri kuri izi nkuru kandi z'abarundi bakomeje gutahuka uh, indi miryango y'abarundi bagera kuri in, abandi barundi bagera kuri cumi na babiri baheruka gutahuka bava mu gihugu cya Uganda bavuga ko nubwo batahutse bugarijwe n'ubukene bukomeye iyo miryango ibiri yahungutse yashyikiye mu mutumba rw'ibikara komini busoni intara ya kirundo bavuye mu nkambi ya nakivari umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko imyiteguro yo kubafasha igeze kure ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ndarurinze jean bosco uri burundi abahungutse bavuye mu gihugu c'ubugande bavuga ko bafashe iyo ngingo ku mpamvu zibiri ubwa mbere bavuga ko bitabiriye akamo k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ubugira kabiri bagasigura ubuzima bubi bwo mu ikambi haje umushikiranganji mu bugande wo kudukangurira gutaha ko mu burundi ari amahoro turagenda turiyandikisha ngo dutahe twiyandikisha mu kwezi kwa kabiri niho yaza tukaza twama twibutsa baducyure ntibaducyura twebwe dufata ingingo yo kuvuga ati reka twebwe dutahe batugaburira umwe ibiro cumi na bibiri ku kwezi by'ibigori bakatugaburira amasahani abiri ibiro bibiri by'ibishyimbo n'icyo n'inusu cya sesibe buri kwezi hatabonetse rero umwanya wo kwiyaranja ngo umuntu abone uko akora yashobora kubaha ibyo ngibyo bishobora kumutunga niyo mpamvu no twafashe umwanya twebwe turagomba kwitahira mu gihugu cyacu gushika mu burundi ntibyaboroheye nk'uko babivuga gushika byaratugoye cyane rwose byaratugoye tuva mu nkambi twaraje tugera hariya ku mupaka mu gihe cy'amasama y'igitondo turambuka turaza tuje tugeze mu rwanda baratwimizira pe amahirwe rero twagize kubw'imana umukuru wa polisi wo mu bugande yahise aducisha inzira ya mukato turaza abariyo tuzanira mu gitondo dufata imodoka tubona turaje tugeze ino ariko twagize ingorane cyane mu mayira byasabye ko tumuha amafaranga kugira baducishe inzira yo ku ruhande twaremeye dushika tugaragara nta kintu nyine twashikanye ahangaha gusa umuntu w'umugira neza abantu nyine batuzi mutugira nko kutwana aratuzaniye nk'utugori uduharage gutyo gake gake nyine umuntu akabona arose utwo kurya abo bahungutse baranasobanuriye ijwi rya amerika uburyo bashitse mu ikambi y'impunzi ya nakivale jewe nagiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa kane ndasize hano nteragiye ibishyimbo nshana ngiye ndibuze kuza gusura umwana wanje abayo nshana ngo hano muri leta mu kwezi kwa gatanu nagiye imbere y'igihe ngo basenyuye ingo leta yasenyuze nshana ndavuga nti burundi bisanzwe ndabizi ukuntu imena reka nshingumayo nshangumayo gutyo abagiye baza bagaruka basanga nta ntambara nahunze jewe nagiye nk'usanga umuryango nta ntambara twagiye duhunga twabona ari amahoro nta ngorane twagiye twararangije amatora nta ngorane zanjyanye rwose n'ubu mutama twagiye nsanga kuko sinari kuguma hajenye abo barundi bahungutse basaba gufashwa kuko hataco birengeje nuko tuzo twari dufise twarasambaguritse nyaro nawe n'ivyo ubona mutufashikire mukareba ukuntu mwotugaburira utwo turya nicyo cya mbere dusaba tubonye ibyo turya byaba ari byiza kandi mubonye n'ukuntu mwoshobora kuba mwodusanurira nk'utuzu navyo vyoba vyiza kuruta badufasha none ko ataco dufise turya kandi ubona ataco twishoboje musa nta tubaga dufise dusoroma turaryama tutabonye icyo tujya turaryama none twogira gute ko tudateze gusubirayo tuzoguma hano twapfa dupfire mu gihugu cyacu daniel macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo arabahumuriza komini iri kuriya iragerageza kubarondera utuntu yobafashisha bicishije mu miryango nyine muri cya kigega k'intega bizotsa ariko nabo babana nyine baragerageza kubafasha reka si nabo gusa hariho za bugabira abaje bava muri tanzania abaje bava mu gihugu cy'u rwanda bose bakirwa muri ubwo buryo bashikira umuryango iwabo umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko hakibonekeza inzitizi ku barundi benshi bifuza guhunguka guhunguka kiracagoranye cyane kubera ko amatwi adusumira mu nkambi iyo bari birabagora kuvayo barakababuza guhunguka natwe rero abashyitse hino barabitubwira ko baza bafise ubwoba ngo badafise inkuru zimeze neza mu burundi ariko turababwira ati none mwabonye ari gute bagaca n'abababwira abo basizeyo mu nkambi bakoresheje amatelefone kugira ngo nabo bahimirize gutahuka ariko turabyumva ko abashaka gutahuka ari benshi cyane uwo mutware amenyesha ko imigwirijejwe igikorwa cyo kwakira abahunguka yashinzwe mu makomine yose agize intara ya kirundo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze tukiri mu burundi imiryango irenga mirongo ibiri yo ku mutumba gasenyi wa komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura iheruka kwimu- iheruka kwimugwa ku nguvu ah, ariko harubakwa inyubakwa z'ikirimba c'umukuru w'igihugu isaba umuhuza w'abarundi kubafasha kugira bahabwe imizibukiro iyo miryango yabishikirije intumwa za ombudsman zari zagi- zagiye kubagendera kuri uno wa gatatu ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu evariste nzikobanya inyuma y'amezi arenga abiri abo banyagihugu bo mu gasenyi bimuwe ku nguvu muri icyo kibanza bavuga ko batagerayo bacira n'ayo bamira abishoboye nyuma y'aho inzu bari barubatse zisamburiwe bagiye kuba ahandi abatishoboye bobo n'ubu niho bakiri baba mu tuzu tw'ubwatsi bazingaguye ntamvukiye joseph umubyeyi w'abana batanu ni umwe muri abo bagize umurwi w'abatishoboye byanse ko bavaho mu gasenyi twe twabuze iyo tujya niyo tuva niyo mpamvu ubona ko twagarutse ngaha ah, twarabuze uburyo bwo gupanga tugaruka kubaka ubusago aho twahora mwarose agasago karabafasha n'umuryango none muragakwirwamo umugore n'abana ashana kuti turaba kumwe twi- twirengekeza abana bamwe agiye tuja kubasabira indaro abandi tukarana ngaho abandi ko ari hato imibi ikatujya imbeho n'ibindi ugasanga ni hatari turi mu buzima budasanzwe vraiment abanyagasenyi bavuga ko bari mu kangaratete bafise byinshi basaba umuhuza w'abarundi uno mukenyezi ari mu batakambira ombudsman edward nduwimana umuhuza w'abarundi twaramwituye aratubwira yuko ibyacu biri mu butungane twe twasaba yuko ubwo butungane bwo tunyarukiriza hanyuma bakaduha iyo mizibukiro ari utwo umuntu azingazinga akatuzingazinga imvura itaragwa ibibazo dufise uno munsi ntitugira aho tuba naho dufise turi naho twatse indaro ni ukuri ubukene buhari gutunga umuryango biragoye n'abana bacu ubu nuko bari muri vakanse ubu ntitugira n'aho bazokwiga n'aho tuzi ko tutazi n'aho tuba inyuma y'urwandiko barungikiye umuhuza ku igenekerezo rya gatatu kuno kwezi kwindwi turimwo bamusaba kubabariza ibyabo kuri uno wa gatatu intumwa z'umuhuza w'abarundi zishikiye mu gasenyi intumbero y'urwo rugendo yari iyo kwirabira uko ibintu byifashe n'icyo abo banyagasenyi bimuwe aho hari kubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu basaba umuhuza nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe inyuma y'ikiganiro hagati y'impande zibiri jeremy kekenwa yari arongoye intumwa z'umuhuza edward nduwimana yabwijwe ijya amerika bimwe mu byabo banyagihugu basaba umuhuza ko yobafasha basabye yuko kubera amazu yabomowe bari bayubatse biciye mu ngurane bafashe mu mabanki bavuga bati uno munsi biratugoye kubandanya twishyura amabanki batina cyane cyane ku bijyanye n'inyungu bagasaba leta yuko ayo mabanki yoba arabangira leta ikaraba ukuntu amabanki yobangira ku bijyanye n'inyungu ziva kuri ayo madeni bafashe mu kubaka ayo mazu bavuze bati hari abagize ihahamuka twababwiye rero yuko na cyane cyane nk'uwo ba- afise izo gorane bamutabariza hakiri kare ariko kandi na twebwe tugiye kubishikiriza uwaturungitse kuri kino gikorwa icyo rero nicyo cyatumye dushika hano ariko tugakenguruka cyane kubera bo nyine bavuze bati turumva yuko ibyadushikiye bitavuye kuri leta ati turarindiriye n'umwizigiro mwinshi yuko tuzotunganirizwa umuyobozi mwishikira mu biro bya ombudsman w'abarundi yabwiye abo banyagasenyi ko ibyo basaba bagiye kubitura uwabibatumye kugira nawe abishikirize inzego zibijejwe abo nyagasenyi bagizwe n'imiryango mirongo ibiri n'itatu ntibahawe imizibukiro co kimwe n'abandi babana muri ico kibanza ca hegitari mirongo ine kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu ariko leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bujejwe amatongo ivuga ko imizibukiro yose yasohotse iyo dosiye iri mu minwe y'ubutungane abagabo babiri bagirizwa kuba batashikirije iyo mizibukira abo yari igenewe bafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba evariste nzikobanyanka bujumbura ijwi rya amerika
inshuti mwese mubandanye kumvira radiyo ijwi rya amerika ibiganiro biragarukira ngaha mu kanya ariko mbere yaho reka tubacire ku mayange amakuru twabashikirije tubabwiye ko kuri uno munsi wa gatatu umukuru w'igihugu cya iran hassan ruhani yavuze ko igihugu ciwe kizohangana na leta zunze ubumwe za amerika mu kwiyamiriza ibihano bishasha ku gihugu ciwe twababwiye ko kandi mu gihugu cya kenya urukiko rwakatiye igifungo cya burundu abagabo batatu bazira kwambura ubusa umugore bakanamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina twababwiye kandi ko ubudagi busaba irekurwa ryihuta ry'umunyagihugu wabo yafatiwe muri turukiya uyu akaba ari peter studene ajejwe ama- ibikorwa byo guharanira agateka kazina muntu twabwiye ko kandi abandi bantu makumyabiri na gata- makumyabiri na batatu ari bo bamaze guhitanwa n'imvura idasanzwe yibasiye igihugu cya nigeri ubusanzwe kigizwe n'igice kinini cy'ubutayu aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba mwari muri kumwe naho yanitsanga ishaka afatanyije nanjye ernest ugeziwe ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye murarahajyana